iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya gatandatu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ibihugu byo ku mugabane wa afurika biri mu biza ku isonga mu bifite ingabo nyinshi ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga no kugarura amahoro hirya no hino ku isi kugeza ubu ibihugu nk'u rwanda etiyopiya misiri ndetse na ghana biri mu bihugu icumi bya mbere ku isi bifite abasirikare benshi bari mu butumwa bwa loni ariko nanone ibihugu byo kuri uyu mugabane ni nabyo bivugwamo umutekano muke utuma bikenera ubufasha bw'ingabo za loni ndetse n'iz'umuryango wa afurika yunze ubumwe nk'uko bigaragazwa na raporo y'umuryango w'abibumbye muri ibyo bihugu hari nka repubulika ya demokarasi ya kongo repubulika ya santara afurika mali saheri y'uburengerazuba n'ibindi hari igihe kandi ibihugu bimwe na bimwe byumvikana ubwabyo mu gufatanya guhangana n'ibikorwa bikurura umutekano muke no kubirwanya urugero ni amasezerano igihugu cya mozambique cyagiranye n'u rwanda byatumye u rwanda rwohereza muri icyo gihugu abasirikare n'abapolisi bagera hafi ku bihumbi bibiri gufasha kurwanya imitwe y'intagondwa yari yarigaruriye igice kinini cya mozambique hagati aho kuri uyu wa kabiri perezida w'u rwanda paul kagame yatangaje ko ubu u rwanda rufite ingabo zigera hafi ku bihumbi bibiri n'abapolisi mu ntara ya cabo delgado muri mozambique umukuru w'igihugu cy'u rwanda akavuga ko ibihugu byombi u rwanda na mozambique ari byo kugeza ubu byishyura ibigenda kuri iyo ntambara byose ibi perezida kagame yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru steve clemons ukorera ikinyamakuru the hills cya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo yitabiraga inama yiga ku mutekano ku isi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yakurikiranye iki kiganiro maze adutegurira iyi nkuru
ku ikubitiro ubwo leta y'u rwanda yatangazaga iyoherezwa ry'umutwe w'ingabo muri cabo delgado mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka hari hemejwe ko uwo mutwe ugizwe n'abapolisi n'abasirikare bose hamwe bagera ku gihumbi uwo ni nawo mubare kugeza ubu wari uzwi wanemejwe mu itangazo leta yasohoye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka rivuga kuri ibyo bikorwa bya gisirikare kuri ubu hashize amezi asaga atatu izo ngabo zihanganye n'abarwanyi bo mu mutwe wiyitirira idini ya isilamu wari warigaruriye iyo ntara icyakora perezida kagame agaruka kuri iyo ntambara yabwiye umunyamakuru steve cremons ko abasirikare u rwanda rufite muri icyo gihugu ubu bagera hafi ku bihumbi bibiri aho kuba igihumbi
leta ya mozambique yaratwitabaje nk'uko bitabaje abandi benshi barimo ibihugu byo mu muryango wa sadeke bisanzwe ari n'abaturanyi ba mozambique u rwanda rwagiyeyo binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'ubutumire bw'igihugu cy'inshuti cyari gikeneye ubwo bufasha byihutirwa twarabemereye rero mu by'ukuri twoherejeyo ingabo zirenga igihumbi ubu dufiteyo abagera hafi ku bihumbi bibiri bagizwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi
Well. iyoherezwa ry'izi ngabo ryakozwe mu buryo bwihuse mbere y'iza sadeke ryabanje kutavugwaho rumwe kugera n'imbere muri mozambike aha bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bararinenze bibaza uburyo leta yitabaje igihugu cy'u rwanda mbere y'abaturanyi basanzwe banahuriye muri uwo muryango w'ubukungu ubumbiye hamwe ibihugu byo mu majyepfo y'afurika hakaba yewe n'abavuga ko iki cyemezo kitari mu bubasha bwa perezida philippe nyusi ubwe atabanje kukinyuza mu nteko nshingamategeko hari kandi n'impungenge z'ukuntu izi ngabo z'amahanga zizakirwa muri iyo ntara bamwe bakaba baranasanishaga uburyo izi ngabo zoherejwemo n'uko byagenze mbere ubwo hwikabode rigado hoherezwaga abacanshuro b'abarusiya ba wagner group batagize icyo bageraho muri uru rugamba icyakora ku rundi ruhande hakaba n'abashingira ku bunararibonye bw'igisirikare cy'u rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro bemeza ko zishobora kuzatanga umusaruro muri iyi ntara nyuma y'amezi asaga atatu abayoboye urugamba bavuga ko ingabo z'u rwanda ku bufatanye n'iza mozambike zaje kwiyongeraho iza sadeke ubu zamaze kubohoza intara yose ya kabode rigado yari imaze imyaka itatu mu maboko y'abarwanyi biyitirira idini ya isilamu perezida kagame akemeza ko bene iyo mikoranire hagati y'ibihugu itanga umusaruro kuruta ubundi buryo bwari busanzweho rwanda government working with mozambique
leta y'u rwanda ifatanije n'iya mozambike nitwe twembi twishatsemo ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze icyo bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri afurika ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona ni mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda ubu twashoboraga kuba tugitegereje tutazi neza n'igihe tuzatangirira Sure
uretse ibyerekeye ikibazo cy'umutekano muri mozambike perezida kagame kandi yagarutse ku mibanire ibihugu byateye imbere bigirana n'ibyo ku mugabane wa afurika avuga ko uko ibintu bimeze ubu usanga ibyo bihugu bisa nk'aho ari byo bishinzwe imicungire y'umugabane wa afurika ibyo akavuga ko ku ruhande rumwe bituma hari n'aho ibyo bihugu byivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bya afurika umukuru w'igihugu cy'u rwanda akavuga ko aho ibihe bigeze ubu hari hakwiye kubaho ubufatanye bwumvikanweho kandi bwungukira impande zombi abayoboye ingabo muri ibi bikorwa bya gisirikare batangaza ko batsimbuye inyeshyamba mu birindiro nka byose zari zifite mu ntara ya kabode rigado ariko biragoye kumenya igihe uru rugamba ruzarangirira perezida kagame ubwo yasuraga ingabo ziri muri ubwo butumwa mu kwezi gushize kwa cyenda yavuze ko ingabo z'u rwanda zizaguma muri mozambike igihe cyose bizaba bikiri ngombwa igisirikare cy'u rwanda giheruka gutangariza abanyamakuru ko abasirikare b'u rwanda bagera kuri bane ari bo bamaze gutakariza ubuzima muri iyo ntambara mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba bahanganye hamaze gupfa bagera ku ijana
arakoze temistokle mutijima nk'uko nabivuze dutangira iki kiganiro ibihugu byo ku mugabane wa afurika biri mu biza ku isonga mu bifite ingabo nyinshi ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ndetse no mu butumwa bw'umuryango wa afurika yunze ubumwe ibihugu nk'u rwanda etiyopiya misiri ndetse na ghana biri mu bihugu icumi bya mbere ku isi bitanga abasirikare benshi muri ubwo butumwa kugira ngo dusobanukirwe neza ibijyanye n'ubutumwa izo ngabo ziba zagiye uyu munsi twatumiye Colonel Ronald Rwivanga uyu akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika murakoze urakoze cyane kandi nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire uganirize n'abakurikira ijwi rya amerika koroneri rwivanga mu gutangira nari mvuze ko u rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bitanga abasirikare bajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi mwatubwira igihe ingabo za RDF zatangiye kujya muri ubu butumwa u rwanda rwatangiye ibikorwa byo kubungabunga amahoro guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ku itariki cumi n'eshanu kanama nibwo itsinda rya mbere ry'abasirikare ba RDF ijana na mirongo itanu boherejwe mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri sudani muri amisi nyuma yaho rero kugira ngo murabizi ko twaje kohereza abasirikare benshi muri south sudan muri unamisi abasirikare ibihumbi bibiri magana atatu na mirongo icyenda na babiri integrated stabilization mission in central africa igihumbi magana atandatu na mirongo icyenda na babiri aho ni muri repubulika ya santara afurika
aho ni muri santara afurika twohereza barindwi muri united nations interim security force for day unispa muri sudani twohereza umwe muri united nations support office in somalia n'abandi babiri muri united nations headquarters muri un ubu tukaba twohereza toto abasirikare n'abapolisi ibihumbi bitanu n'ijana na cumi na batanu izo ni zo statisitike tugezeho uyu munsi ariko mwibuke ko dafuru yafunze igihe rero dafuru yari yari ikiri mu igihe twari tukiriyo twari aba kabiri ku isi mu kohereza ingabo ariko kuva igihe twafunze iyo mishoni twaje kuba aba kabiri abo ngabo ibihumbi bitanu n'abo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye gusa cyangwa se n'umuryango wa afurika yunze ubumwe hose hose izo toto nakubwiye zose iyo ziteranyije zigera ku bihumbi bitanu ijana na cumi na batanu hanyuma umuntu yakwibaza ese ni iki gituma u rwanda rugira ubwo bushake bwo kohereza abasirikare hirya no hino ku isi kubungabunga amahoro icya mbere ni uko byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze cyane cyane duhereye ku mateka y'u rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi mu bihugu birebera rdf yiyemeje ko ibyayibayeho bitazaba ku bandi dufite inshingano rero zo gutabara aho rukomeye kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera muntu ariko nanone ni n'ishema ku gihugu kunoza no kuzamura isura mpuzamahanga y'u rwanda bituma nanone bagira ubunararibonye mu kazi bityo bakagirirwa icyizere mu kazi ka gisirikare ibyo bita military experience
hanyuma koroneri rwivanga ibyo ari byo byose kohereza gutegura ingabo cyangwa se abapolisi mu butumwa hanze y'igihugu kubungabunga amahoro n'umutekano ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba ubushobozi yego muba mugiye mufashijwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango wa afurika yunze ubumwe ariko n'igihugu bwacyo kiba gisabwa gutegura abo basirikare haba mu bikoresho ndetse n'imyitozo ibyo biraborohera
dufatanya n'ibihugu byinshi dufatanya n'ibihugu amerika europe ibihugu byo muri europe kudufasha mu mikoro imikoro rero ni turayiningi na risosi ariko rero ubushake bw'igihugu ni bwo bwa mbere dufite ubushake kandi abasirikare bacu bakora training ahantu hitwa bako niyo dukora training ya peacekeeping ariko tugira n'izindi training zindi muri rwanda peace academy zidufasha kunoza akazi kacu ka buri nk'imbogamizi wasangiza abakurikiye ijwi rya amerika mushobora kuba muhura nazo cyane cyane ko muba mwohereje izi ngabo mu duce ahanini turangwa n'umutekano muke hari tumwe mu duce tuba twaribasiwe n'ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'urugomo abasirikare banyu iyo bageze muri utwo duce bakirwa gute ese hari imbogamizi bahura nazo mbere y'uko umuntu yavuga ko basaturinga bakaba bakora ibyo bikorwa biba byabajyanye icya mbere ni uko nakubwira ko akazi ka gisirikare ubwako karagoye ariko twiyemeje kwitanga twiyemeje kwitanga aboderivado yari imaze imyaka ine imyaka ine ifite ibibazo ibihugu byaragerageje kujyayo kubafasha ariko ingabo zacu zari tayari twabonye egisipiriyensi ahantu henshi senta afurika sawuti sudani ndumva ari ikintu twiyemeje dufite ubushake dufite morale kandi ahantu hose batwohereje abasirikare bifata neza bifata neza mu buryo bushobotse bifata neza mu buryo bushobotse wari ugarutse ku bijyanye na cabo delgado aho ngaho ni intara yo muri mozambique aho u rwanda ruherutse kohereza intumwa cyangwa se abasirikare bagera hafi ku bihumbi bibiri barimo n'abapolisi iki ni igikorwa kitakozwe mu buryo bwari busanzwe aho mwohereza ingabo zanyu mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye cyangwa ubutumwa bw'umuryango wa afurika yunze ubumwe ubumwe ubutumwa bwo ni ubutumwa hagati y'ibihugu byombi byagenze gute kugira ngo u rwanda rwohereze ingabo muri mozambique koroneri rw'ivanga nk'uko abayobozi b'ibihugu bababwiye kugira amasezerano n'ibihugu bagize amasezerano na centre afurika kubafasha gutanga ubwo bufasha kugira ngo duhagarike ibibazo byari byugarije icyo gihugu nyuma yo kontekisi twagiriye muri mozambique nanone badusabye ko tubafasha twabaye igihugu igihano cya mbere cyo kwitabira icyo gikorwa kandi yaje kuza nyuma ariko nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabibabwiye ni agrimenti hagati y'ibihugu byombi duhere kuri repubulika ya santara afurika wari uvuze ko hari amasezerano ibihugu byombi byagiranye icyo gihe mujya muri santara afurika inshingano mwari mufite zari izihe ndabyibuka ko hari igihe amatora yari yegereje ese mwari mugamije kugera ku ki ubwo mwoherezaga ingabo z'u rwanda muri repubulika ya santara afurika
icya mbere nk'uko wabivuze kugira ngo amatora azagende neza ariko n'ikindi gikorwa ni ukugira ngo nanone twirinde abasirikare bacu bagomba kwirinda neza nk'uko twari twakoze sereka analysis tubona ko ingabo zacu zikeneye kwirinda n'iziri mu kazi ka yoni bagomba kurindwa neza ubwo rero igihugu cyadusabye ko twabafasha muri ibyo bibazo uko ari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema umutumirwa wacu ni koroneri ronald rwivanga uyu ni umuvugizi w'ingabo z'u rwanda turagaruka hanini ku butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano bw'ingabo z'u rwanda mu bihugu bitandukanye cyane cyane tugaruka no ku gihugu cya mozambique aho u rwanda rwohereje ingabo zigera hafi ku bihumbi bibiri guhera mu kwezi kwa karindwi ariko dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza uh, koroneri rwivanga hanyuma tuze kugaruka twinjira cyane mu kibazo cya mozambique n'ibikorwa ingabo z'u rwanda zirimo gukorerayo kadufate alphonse wiriwe mwiriwe mwiriwe uri hehe e, nitwa twiringiyimana alphonse mperereye mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka nyagatare ikibazo cyawe e, ndabanza gushimira ijwi ry'amerika muri itanga rwose ku biganiro mudukorera kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye ndashaka kumubaza ese kandi ndanashima ko u rwanda rutanga ingabo rukajya kubungabunga umutekano none ese u rwanda rwungukira he rufitemo iyihe nyungu murakoze urakoze cyane koroneri rwivanga icyo kibazo cya alphonse icyo kibazo nawe ntanagishubije yego wenda ntiyakurikiye neza ntabwo twatangiranye ntabwo nari ndi kuri radiyo neza nabisomye ku rubuga mwamfasha mukansubiriramo mu magambo make
yego
havuze ko byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze cyane cyane duhereye ku mateka y'u rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi ibihugu birebera rdf yiyemeje ko ibyayibayeho bitazaba ku bandi dufite inshingano zo gutabara aho rukomeye kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera kurengerera ikiremwa muntu aho igihugu cyadusabye ko tubafasha kugira ngo gikemure ikibazo cy'abaturage bari mu kaga u rwanda rwiyemeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i kigali ibyo bita kigali prinsipo twiyemeje ko tuzatabara igihugu cyose cyadusabye tubishoboye mu bushobozi bwacu icya kabiri nongeyeho ko ari ishema ku gihugu kunoza no kuzamura isura mpuzamahanga y'u rwanda ibyo rero ndumva cyane cyane ko nanone bishingiye ku mateka ku mateka yacu rero turebere abaturage bicwa bavanwaho imitwe murabyibuka ibintu bitabaho ku isi abantu bagategereza bakajya mu manama bagatinda u rwanda ruhari rufite ingabo rushobora gufasha icyo gihugu numva ari ikintu rero gikwiye urakoze cyane koroneri ronald rwivanga alphonse nawe mu burasirazuba bw'u rwanda ndagushimiye cyane koroneri rwivanga reka twibande gato ku ku butumwa bwanyu mu gihugu cya mozambique mwageze mu gihugu cya mozambique mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka gerageza usobanurire abakurikiye ijwi rya amerika wenda badakurikirana cyane ibijyanye n'ubutumwa bwanyu mukigera muri icyo gihugu icyo gihugu mwasanze kimeze gite ese mujya gutumirwa ikibazo cyari kigeze ku iye ntera bari bamaze imyaka ine igihugu cyarafashwe n'intagondwa agace ka bodergaze province muri mozambique karafashwe cyane cyane muri district za palma na mutimbowa de praya aho ingabo zacu zahereye zi corporation idini ryari ryarahafashe izo corporation izi zo kwica abaturage zo guhagarika ibikorwa remezo byanatakaga no mu bihugu bindi nka tanzania byatatse ahantu hatatu muri tanzania ahantu hitwa kitaya mihambwe na mikengeri muri tanzania bica n'abaturage barongera nanone ubwo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri hafi abantu ibihumbi bitatu bibangijwe n'abantu ibihumbi magana inani bavuye mu byaro urumva rero ikibazo cyari gikomeye cyari gikomeye u rwanda rero rwaje gusabwa kujya muri icyo gihugu kubafasha kugira ngo duhashe iki kibazo tuhageze itariki icyenda z'ukwa karindwi twahise twigabanya mu matsinda abiri itsinda rya mbere rijya ahitwa palma irya kabiri rijya ahitwa mweda irya palma rimanuka umuhanda ugana musimba de praya rigenda rirwana n'umwanzi ahitwa kirimane maputo fasiti meyi ritegereza hafi ya fasiti meyi ritegereza itsinda ryari riturutse muri mweda naryo rizamuka muri uwo muhanda nyine wa biyaka awase mumu totwe bahita biyunga n'igikundi kiva cyavuye ruguru bafata umujyi wa musimbo wa gikoraya bamaze gufata uwo mujyi uwo mujyi niwo wari umujyi wa mbere uwa mbere w'intagondwa ni nawo mujyi uwo bapangiragamo ibikorwa byo kugira inama abaturage ba mozambique nawo umujyi bavuga ko wari ufite runini mu ishyamba tumaze kubavana muri uwo mujyi bamanutse mu mashyamba ya mbaho kubakurikirana muri ayo mashyamba nanone na ejo bundi aha twabavanyemo bambuka umupaka wa mesaro riva umupaka wacu na sadeki binjira muri disitirigiti za sadeki za makomiya mayibibe na naganda ejo nibwo twahuye n'ingabo za sadeki kugira ngo tubabwire aho bigeze twumvikane uburyo bwo guhasha iki kibazo hanyuma kuri icyo kibazo utarakomeza koroneri rwivanga ku bijyanye na sadeki zo n'ingabo zoherejwe n'ibihugu byo mu muryango wa afurika y'amajyepfo hari byinshi byanditswe ubwo u rwanda rwoherezaga ingabo zarwo muri mozambique hari abavugaga ko u rwanda rusa nk'aho rugiye nk'abacyanshuro habayeho kutumvikana ndetse ngo ingabo za sadek ntago zifuzaga ko u rwanda ruzitanga kujya muri mozambique ukomoje ko hari ibiganiro byatangiye cyangwa se amanama ahuza ingabo z'impande zose ubwo ni ukuvuga u rwanda mozambique ndetse n'ingabo za sadek ibyo byavugwaga ese hari agaciro bifite ingabo z'u rwanda n'iza sadek ndetse na mozambique bibanye gute ni agaciro mbiha kuko nta kibazo kigeze kivuka twe twari dufite inshingano duhabwa n'igihugu cya mozambique kandi akazi twarabakoze baduhaye uturere tubiri palma na mutimbowa dipura akazi turabakora tukanoza neza adiri turamukubita tumuvana muri ibyo bice byose ubwo rero nabo sadek yahawe disitirigiti kugira ngo enye ni na benshi cyane ntabwo bari hafi ibihumbi nka bibiri cyangwa bitatu so babaha ahantu hanini kandi ikindi nakubwira ni uko ahantu twibanze ni naho umwanzi yari yarafashe ariko bitavuze ko n'ahandi atahagera kandi ni naho yahuye dufite inshingano zo gukorana na sadek kugira ngo aduhe inamanuka mu turere twa sadek tube twahanahana amakuru kugira ngo umutangetange impande zose kandi ibi ni byo turimo gukora urakoze cyane urakoze cyane Colonel Rwivanga turakomeza nanone tuganira kuri icyo kibazo cya Mozambique ndetse n'ibikorwa u Rwanda rurimo gukora muri icyo gihugu tubibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu Rwanda turi kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mu Burundi ni kuri shortwave uh, metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika emmanuel wiriwe neza mwirirwanya amahoro yego uri hehe
bumerere aho bita kicukiro umujyi wa kigali ikibazo cyawe
noneho mbere na mbere ndabanza gushimira uwo mutumirwa ndetse nanubahiriza inshingano ze mushimira yuko akomeje kwitwara neza noneho nanone nkavuga ati ingabo z'u rwanda zubahwe aho muri hose rwose turabemera cyane noneho nkagira nti ese inshingano zabajyanye nk'aho ngaho barabona hari igisubizo kizima bazasigira abanyamuzambike ku buryo bazagumana umutekano urambye nk'uko nabo barimo barawuharanira cyangwa se bizarangira n'ubundi imidugararo ikomeje kuba muri ako karere ariko nkurikije uko dukomeza kubyumva uwo mutwara arimo aragenda bisobanura biragaragara yuko hari icyo bari gukora kandi kigaragara mbese bafasha abaturage muri rusange ikibazo cyane kikagira giti ese barabona hari icyo bazamarira abo baturage ku buryo bazahava bavuga ati ingabo z'u rwanda hari icyo zadufashije ku rwego mpuzamahanga ndetse n'umutekano wacu ukaba uhamye unarambye muri rusange murakoze cyane mwo muravugana na birushya abagabo merere hano kicukiro mu mujyi wa kigali ingabo z'u rwanda zubahwe urakoze cyane emmanuel koroneri rwivanga mbere y'uko usubiza icyo kibazo reka dufate n'undi umwe manase wiriwe neza
wiriwe neza ndabaye mwiriwe uri hehe
ni muri zambia mu bufaka ikibazo cyawe
ubundi ikibazo ndajya turi kumutumire yego
nk'uko turumva amakuru nk'uko ndabivuga biraboneka ntabarakoze kandi kuko birashimwa kuko bashaka kubaza mbega u rwanda nk'ingabo z'u rwanda kuba bavutse iya mbere kugenda kugarukana amahoro muri mozambike kandi bari muri east africa mozambike isanzwe iri muri sadiki wanashaka ariyo n'uwitwara sadiki mbega niyo hava bibonekana ko umengo hari ibindi bintu bagiye bakurikira ku nyungu z'iwabo kubera aribo batangiye kujya imbere cyo cyo cyo ibibazo bibonekana ko umengo barafite ikindi kintu bagiye bakurikirana kuko nk'uwo munyafurika abantu benshi ubura bagenda barahiga n'ibintu by'imari mu bintu bihugu bindi rwanda
urakoze manase nawe koroneri rwivanga araza kugerageza aguwe igisubizo koroneri rwivanga uhereye kuri icyo kibazo cya emmanuel wibaza niba igihe ubutumwa bwanyu buzaba busojwe ese murabona hari icyo muzambike izaba yungutse cyangwa se ntimuzagenda nanone igihugu kigasubira uko mwagisanze
murumva icya mbere nababwira ni uko ahantu hose twagiye dukora ahantu hose twahawe inshingano zo gufasha ibihugu mu buryo butandukanye hari ibikorwa twakoraga twasigiye icyo gihugu ibyo bihugu byose kugira ngo babonye uburyo twifashe muri south sudan muri dafuru dafuru yafunze n'ubundi uko twahasanze tukihagera ntabwo ariko dafuru imeze iyi munsi bigaragara ko ari icyo icyo gice cyavanyemo ikizima ubwo rero natwe muri mozambique na central africa hari amahugurwa hari ubufatanye mu buryo bw'akazi gasanzwe bituma nabo bagira inararibonye batwigiraho byinshi numva rero ariko namusubiza turizera ko nyuma y'imyaka nk'ibiri tuzaba tuvuga ko tuzareba uko ibintu bizaba bimeze umwaka umwe tuzakora evaluation twongere igihe ntabwo turakimenya cyo tuzamara muri icyo gihugu ariko ugereranyije n'igihe twamaze mu bindi hari icyo twabasigiye kandi kigaragara
hari n'ikibazo cya manase wibaza niba kuba u rwanda rwarabaye urwa mbere rujya muri mozambique ubwo ngo nta zindi nyungu zibyihishe inyuma ko batabivuze se ahantu hose twabaye aba mbere tujyayo dafuru twabaye aba mbere ko batabivuze n'ahandi hose central africa ko batabivuze kubera icyo babivuga ari uko tugiye muri mozambique mwumve ko ibi bintu twiyemeje kubikora kandi tukaba tubikora neza n'ubushake bwinshi
urakoze cyane koroneri rwivanga mu kanya mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika wari urimo uvuga bimwe mu bikorwa ingabo z'u rwanda zimaze gukora muri icyo gihugu cya mozambique mukurikije uko mubona ibintu uko mwasanze ibintu bimeze mwavuga ko ubushobozi bw'umwanzi muhanganye bumeze gute ese hari umubare mushobora gushyira kuri abo bagizi ba nabi cyangwa se ibyo byihebe mubona bangana gute ese ubushobozi bwabo bumaze kugabanuka ku rugero rungana gute biragoye kujya mu mibare ariko icyo nakubwira ni uko bari benshi bari benshi bakontorora ahantu hanini cyane urumva abantu bari bafashe porovinsi yose ya kabodorega yumva bari benshi kugira ngo ufate umujyi uwurinde ube wahangana na leta umubare tutagiye no mu mibare iragaragara ko bari benshi ariko ingabo zacu zaje zaje ziteguye guhangana n'icyo kibazo ariko zifatanyije na mozambique hanyuma se koroneri rwivanga iyo abantu basobanura ikibazo cya cabo delgado hari ababita intagondwa hari ababita abarwanyi ba leta ya kisilamu hari ababita al qaida hari ababita amabandi ibyo ari byo byose mu guhangana nabo ndibaza ko hari bimwe mu bimenyetso mushobora kuba mufite bishobora kugaragaza neza isura y'abantu muhanganye nabo abantu muhanganye nabo ni bantu nyabaki icyo nakubwira ni uko uko babita kose ijambo ntibakwiye ni uko ari intagondwa ziri mu ishyamba zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abaturage nubwo ariko ntabita identite yabo ntabwo ntabwo ari cyo kintu gishira imbere ikuru ni uko tuzi ko ari abagizi ba nabi bica abaturage mwarabibonye ibintu bakora kandi badafite umugambi mwiza batwika amazu batwika amamodoka bagahagarika ibikorwa remezo ibyo rero nibyo tureba identite yabo ntabwo ari idusunika ikidusunika cya mbere ni uko hagomba kubaho amahoro muri icyo gihugu abaturage bagatekana akazi kagakomeza kandi ntikagire ingaruka ku bindi bice byo muri afurika
hanyuma ku bijyanye n'ubushobozi bwabo mubona mumaze kubaca intege
biragaragara biragaragara ko bacitse intege kandi biraturuka ku ku buryo ingabo zacu zifatanyije n'iza mozambique zarwanye nabo zitabaho umwanya wo kuruhuka ikibazo ingabo nyinshi zikunda kugira ni ukubaha agahenge ntabwo twakabahaye ni nako bikwiye kuba bimwe twabatse ibyo bita freedom of action na freedom of manoeuvre nta buryo bwo kwidegembya icyo rero nicyo nta n'ubutaka dushaka ko basigarana kuko iyo baretse ngo bagire ubutaka bakoreraho akazi kabo bakoresha ubwo butaka gukora ibikorwa bimwe bikorwa bibi byo kwica abantu no kubambura no ku ntabwo tubaha umwanya wo guhumeka
reka twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika kuri telefoni dufite daniel wiriwe neza
mwiriwe neza ku ijwi rya amerika yego uri hehe
okay, ni ni daniel nizeyimana i musanze mu rwanda ikibazo cyawe
we ikibazo cya mbere nabaza ese nka gutya k'u rwanda iyo rujyanye n'amasezerano na mozambique yo kujya kurwanya umutwe w'iterabwoba atari kuri mishoni ya loni buriya ahantu haba bagira impungenge ko isaha n'isaha uwo mutwe w'iterabwoba wazagerageza gupuraninga gahunda zo kuba wenda zagira ibikorwa byangiza mu rwanda urakoze noneho daniel icya ka- Yego.
icya kabiri Mhm.
ese ese ku- mbere yo kujya uh, muri urwo rugamba rwo- rwo kurwanya umutwe w'iterabwoba muri mozambike u rwanda mbere na mbere rwari rwarabanje gukora bije y'ibizakinirwa kuko bitagiye kuri mishoni ya loni urakoze daniel mukanya koroneri rwivanga aragusubiza reka dufate na thierry wiriwe neza cyane mwiriwe n'abandi bose uri hehe thierry
i bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
E- e, ikibazo jyewe mfite ndetse ngira na benshi bibaza e, ni ukumenya muri afurika uyu munsi dufite ingabo zitari nke ziri hanze y'igihugu none impamvu izo ngabo ziba ziri hanze mugabo muri afurika tukaba twumva hamwe hamwe hari umutekano muke ndetse hakanivangamwo ibitero by'abiyahuzi aba baterorisite afurika mu by'ukuri yoba yunguka iki gituma itabanza kwifukariza kuri yo nyene ngo habanze harwanywe abo bantu bari muri afurika nyene kuko amakenga duhafise ni igihe afurika kuva afurika yinjiye muri ivyo bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bihugu bimwe bimwe ahubwo muri afurika byaciye bikomera abaterorisite baca baba benshi tubona ibihugu bimwe bimwe nka burkina faso n'ibindi biriko bira- biribasirwa cyane n'ibitero nk'ibyo nca ndibaza none afurika ahubwo aho kunguka kuko nimba tugiye guharanira umutekano hanze ya afurika byaca biboneka ko muri afurika turiko turagira intambwe ikomeye y'umutekano uhagije gushika aho tuja kuwurondera hanze ya afurika mugabo bica bitangaza bikayobera ingene muri afurika nyene duca dusanga ahubwo ibintu bitera bikomera tukabona les actes terroristes zitera ziba nyinshi ni ikibazo rero nacyo nibaza afurika rero uyu munsi irimo ikintu gihushane cyacu kuko utuma umenga hari umutekano muke umutekano ukwiye mugabo wundi mwanya tukabona umenga hari umutekano muke hari ikintu rero gihari nka paradox nca nibaza rero nk'abanyafurika turabe neza ko atari izindi nyungu ziriko ziratujana muri ibyo bintu turabe ko tutaba dusanga tubisamburiye ko rero abanyafurika babe mare ntituze kuraba tuhashize ntituze gusanga ahubwo hashizwe imbere inyungu za bamwe n'abandi icyo ni igitekerezo hari ikibazo ufite
ikibazo mfise ko tubona muri afurika de gurupe teroriste ziriko ziragwira mbega ko uyu munsi ntarumva icyifuzo cyawe ni kuri afurika n'icyahe urakoze thierry ah, kuri ibyo bitekerezo n'ikibazo cyawe Ah, koroneri rwivanga ah, ndibaza ko hari ukuntu ibyo bibazo byombi byenda gusa cyane cyane daniel uvuga ati ese nta mpungenge mufite z'uko ah, abo mugerageza kujya kurwanya mu bindi bihugu bashobora kuzahindukira bakaba bagaba ibitero ku rwanda hanyuma unavuge kuri ibyo bitekerezo bya tsera uvuga ah, uko abona ko ikibazo cy'iterabwoba gikomeje kwiyongera ku mugabane wa afurika n'igikwiye gukorwa Eh, ku kibazo cy'impungenge icyo nakubwira ni uko ah, impungenge zo nta n'izo dufite kuko iyo tubigira tuba twarabigize na kera igihe twajyaga muri central africa n'ahandi hose ikibazo cy'uruhu cy'impungenge ntacyo tugira dufite inshingano twahawe kandi kugira ngo turwanye ibibazo by'iterabwoba ugomba guhakisha ko tugiye ahantu hose aho ikibazo cyaba kiri ubwo rero ntidutinya ko bazaza iwacu iwacu turirinze ushobote kujya ahandi utirinze mu rugo iwanyu ntibishoboka turi tayari iwacu mu rugo icya kabiri kijyanye na bije hari bije washyira ku buzima bw'abantu abaturage ubuzima bw'abaturage numva nta kintu namusubiza kuko bije ya mbere ni ubuzima bw'umuntu ni ubuzima bw'abantu abaturage iyo niyo bije yo hejuru cyane kuruta iyo abasirikare bajya mu kazi mu kazi hanze y'igihugu abo bahembwa amafaranga ayo ari yo yose ariko icyo twe tureba cyane ni ubuzima bw'abantu hanyuma kuri iki cyatsi nk'amwe mukurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano hirya no hino ku isi afite impungenge ko iki kibazo cy'iterabwoba aho kugira ngo kigabanuke kirimo kurushaho kwiyongera ku mugabane wa afurika namwe niko mubibona oya ntabwo ariko mbibona duhereye nko kuri kabagabagade ubwayo twavuga ko kiyongeye ko cyangwa cyagabanya ubwo rero duhereye aho ngaho honyine cyangwa somali urabona ikibazo cyaragabanutse nacyo cyariyongera biri mu bitekerezo by'abantu ariko mu by'ukuri buri munsi kandi nuva kizarangira vuba
bwana koroneri rwivanga mbere y'uko tugaruka ku bijyanye n'ikirimo gukorwa ubu ngubu nyuma y'uko imijyi nka mukimbo wa dupuraya ndetse n'intara ya cabo delgado muri rusange bimaze kubohorwa ibirimo gukorwa abantu bari barahunze ese bimeze gute ubu ngubu reka mbanze nkubaze hari amakuru yigeze kuvugwa ndetse na perezida w'u rwanda paul kagame yigeze kubikomozaho avuga ko bamwe mu barwanyi b'imitwe muhanganye nayo aho ngaho muri mozambique bashobora kuba bafitanye isano n'umutwe wa adf urwanira muri congo ndetse ko hari n'abanyarwanda bashobora kuba bari muri iyo mitwe wagira icyo ubivugaho
imitwe y'iterabwoba yo ishobora kuba ifite ukuntu ikorana adf byo twarabimenye ko bakorana abandi kugira ngo iyo fomeshoni tuyikomfaminge bizadufata umwanya ariko turabikurikiranira hafi ariko ibya adf urumva hari ibyo bita ayisikapu ayisikapu senta afurikani provinsi urumva iyo ngiyo linki irahari irahari kandi yaragaragaye ariko konekishoni n'izindi gurupusi zirwanya ubutegetsi ziracyakora ubushakashatsi
urakoze cyane rero u rwanda ingabo za mozambique ndetse n'iza sadek zigaruriye igice kinini cya cabo delgado imijyi ikomeye cyane nka mukimbo wa dopraya ubu ngubu harakorwa iki koroneri rwivanga
ubu aho bigeze twari tugeze kuri sipayi yo kugarura abaturage mu byabo kugira ngo akazi bakomeze akazi kabo gasanzwe ni nayo mpamvu inama y'ejo yahuje inzego z'umutekano z'u rwanda mozambique na sadec kugira ngo tunoze uburyo bwo guhana amakuru guhanahana amakuru no kunoza imikorere hagati yacu kugira ngo tugarurire abaturage mu byabo kandi dukomeze duhashe iki kibazo cy'intagondwa dukorana hamwe
murabikora gute aba baturage bari barahungiye he ese kugira ngo bagarurwe mu byabo ni iki mukora kugira ngo mubagarurire icyo cyizere cy'uko umutekano bagiye bahunze ubu ngubu bawufite hari ibyo twita security operation security operation ni uburyo bwo kurinda abaturage ngira ngo n'aha ngaha niba mwibuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi hari igihe abantu bavugaga ngo ariko twe ko abasirikare n'abapolisi baba bari ahantu hose mu giturage impamvu iroroshye tuba tugira ngo abaturage babone perezansi y'abasirikare n'abapolisi kugira ngo bagire confidence ubu ngubu u rwanda ruri mu bihugu bitekanye ku isi muzarebe statisitiki zandikwa ku rwanda uburyo u rwanda rutekanye ariko hari abavugaga ko ingabo n'abasirikare bagaragara atari ikintu cyiza ku isura y'igihugu ubwo rero ibyo bikorwa biri mu bintu bizakomeza gukora no muri mozambique kugira ngo bigaragare ko hariho impaka y'umuturage abona taraziransi y'umuntu y'umusirikare n'umupolisi ibyo rero biri mu bintu tuzahugura tuzakomeza kwereka n'abantu uko bikora abaturage bazatekana kandi muzanyura abo baturage bari barahungiye he
bari barahungiye muri disitirigiti zitandukanye bari baratataniye mu makampu hirya no hino abari mu kimbowa de puraya hari abagiye ahitwa nagande makomiya mweda mayidumbe n'ahandi n'ahandi henshi niyo mpamvu dukorana na sadesi kugira ngo abo bantu batahuke basubire mu byabo dukomeze dukore akazi dufatanyije n'inzego z'umutekano za muzambike hanyuma se iyo murebye muvuga ko intego zanyu mumaze kuzigeraho ku gipimo kingana gute ahakiri utubazo ni hehe utwo tubazo turimo kudukemura utubazo twa coordination hagati yacu n'inzego z'umutekano bindi ejo twarahuye niba aricyo kintu cyari gisigaye ariko ibindi turasa naho tubikora neza twakoze operation twirukana umwanzi umwanzi agenda atatana hirya no hino tujya muri pazi yo gucura impunzi hakiri impunzi hafi ibihumbi makumyabiri na bitanu tubaha umutekano kugira ngo kuva igihe twabakiye nta kibazo na kimwe barahura nacyo numva ku gipimo niba natanze icyo gipimo kandi tugikomeza nta gipimo naguha rwose ariko nakubwira ko turimo gukora neza cyane n'inzego zose
mu kanya turaba tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro ariko reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika babiri hanyuma tugaruke tugana ku musozo w'iki kiganiro leonard wiriwe neza
twiriwe neza mwaramutse ngaho ku iradiyo y'ijwi ry'amerika mwaramutse uri hehe wowe
yewe ubu tuvugana ndi i bujumbura mu burundi cyane cyane muri kaminuza y'u burundi ikibazo cyawe
ego nashaka ntangure ku gitekerezo navuga ko ari byiza ko ibihugu ku isi ya nino bigenda bifatanya kugira ngo amahoro n'umutekano amere neza ariko akabazo nashaka mbaza umutumire igihugu cy'u rwanda kiri mu bihugu nk'uko mwagiye mubivuga gifite ingabo nyinshi hirya no hino mu gutabara kugarukana amahoro ariko tugiye kubiraba nk'ibiheruka kuba muri mozambique ego baravuga yuko bakoze ibishoboka byose baragarura uturere twari twafashwe n'inyeshyamba cyangwa n'intagondwa ariko abantu benshi batanguye kubinenga ko ibyo bintu bishoboka ko usanga harimo ibihugu nabo bifisemo ingufu cyangwa ukuboko kugira ngo amahoro n'umutekano ntabashe kugaruka muri ibyo bihugu baba bagiyemo rero nk'umutumire yoduha umuco ku ibyo bibazo kugira ngo abantu turi ko turumviriza iki kiganiro kugira dushobore gutahukirwa murakoze cyane ngaho ku ijwi rya amerika urakoze cyane leonard reka dufate na suleiman wiriwe neza wiriwe neza uri he ndi mukabandi ngoyi ikibazo cyawe ikintu cya mbere na nagira mbanze nshimire u rwanda ku kwigoro bagira iyo hubutse ahantu hose bashobora kwentezana bakentezana byihuse icyo turagishima kwanza tugahamagara n'ayandi mareta ko yofata akarorero nkako ikibazo ikibazo cyanjye ni mbega kubera iki iminsi yose iyo ibintu by'imigwi nk'iyo yiyadukizika ikica bene gihugu kubera ko abo baba bageje gukingira abanyagihugu kwanza cyangwa se abashikiranganji bagejeje iby'umutekano kubera ko badashobora kwama bahuye iminsi yose kugira ngo bakingire abenegihugu bakore nk'uku ku rwanda usanga u rwanda kenshi nkunda kubyumva ari bo bonyine bakunda ku ko bari ko barehezana mu bihugu byinshi gusumba ayandi mareta boba bakorana n'abandi bakavugana bati niho muterera iki mushoboye iki imbere y'uko barungikayo izo nteko zabo urakoze cyane urakoze Suleyman dusigaje umwanya muto cyane ariko ndibaza ko ikibazo cyawe cyumvikanye koroneri rwivanga kuri icyo kibazo cya mbere cya leonard nta gihugu nzi kiturwanya muri misiyo yacu ya mozambique ibihugu byose bisa naho byashimye igikorwa cyo gutabarana sindumva igihugu kibirenga na kimwe ubwo rero sinzi ahantu abigana ku kibazo cya kabiri sinacyumvise neza sinzi niba wacyumvise ngo ukisubiremo ngira ngo arasa nk'ugaragaza ko kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gikomere mu gihugu ni iki kiba cyabuze kugira ngo inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu runaka zibe zagikemura mbere y'uko icyo gihugu gikenera imfashanyo ziturutse ahandi ndibaza ko ari aho yaganishaga
kugira ngo rero musubize yasaba kubanza nkiga neza ibibazo bya mozambique sinagisubiza yewe igikuru ni uko navuga ibyo twe turimo gukora naho ibyabananije ntibishobora kubijyamo nta n'ibyo nasubiza neza hanyuma koroneri rwivanga turimo tugana ku musozo ibyo ari byo byose ingabo z'u rwanda nk'uko watangiye ubivuga zimaze kujya mu butumwa butandukanye hirya no hino ku isi ikidasanzwe muri ubu butumwa muri mozambique wasangiza abumva ijwi rya amerika ni nk'iki koroneri rwiva ndumva isa naho nabivuze byose navuze ko impamvu kiri muri mozambique ni impamvu yumvikana tuzakomeza kandi dukora ibikorwa nk'ibi byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze cyane cyane kubera amateka yacu ya jenoside yakorewe abatutsi ibihugu birebera kandi twariyemeje ko ibyatubayeho bitazaba ku bandi dufite inshingano zo gutabara aho bikomeye kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera ikiremwamuntu nubwo aricyo nasoza mbabwiye
urakoze cyane koroneri rwivanga gusa ikindi nakubaza hari igihe u rwanda rushobora kuba rwarihaye kuba rwasoje inshingano zarwo muri icyo gihugu usibye ibikorwa bya gisirikare mwagiyemo ndetse n'ibyo murimo gukora ubu ngubu byo kugerageza kugarura abaturage bari barakuwe mu zabo ibindi mukora ni iki muri icyo gihugu icya mbere ntabwo twihaye umwanya ntabwo twihaye igihe ntarengwa twihaye misiyo misiyo yo kugarura umutekano gusitabiriza sinzi ukuntu nabyita no gufatanya n'inzego z'umutekano za mozambique kugira ngo tugarure amahoro muri iki gihugu nitubigeraho rwose tuba tuzitahira rwose twiyemye
hari n'ibivugwa ko muzagerageza gufasha guhugura inzego z'umutekano muri icyo gihugu niko bimeze niko bimeze rwose niko bimeze tuzabafasha ariko icyo navuga ni uko guhugura bihera no mu bikoresho turakorana akazi umunsi ku wundi
byo byonyine nabyo ni amahugurwa ubwo twarabitangiye kandi biri hagati
ubutumwa bwa nyuma ku bakurikiye ijwi ry'amerika koroneri rwivanga cyangwa se n'ubutumwa ku ngabo zanyu ziri muri ubwo butumwa muri gihugu cya muzambike turi kumwe kandi tuzakomeza dukora akazi katujyanye kandi tu- tuza- tuzagasoza vuba murakoze koroneri ronald rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u rwanda tuvuganye uri i kigali mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire ah, ube wasobanurira abakurikiye ijwi rya amerika ubutumwa butandukanye ingabo z'u rwanda ah, zirimo hirya no hino ku isi haba ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye haba ubutumwa bw'umuryango wa afurika yunze ubumwe ndetse n'ubutumwa mwoherezamo ingabo zanyu ahanini biturutse ku masezerano muba mufitanye n'ibihugu runaka wakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu kugira ngo usangize abakunzi b'ijwi ry'amerika ayo makuru ajyanye n'ibikorwa by'ingabo zanyu wakoze cyane koroneri rwivanga murakoze cyane namwe nshimire kandi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya gatandatu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho umuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya nimurike muri byinshi abarundi babonye jamesi